mwandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya cumi n'umunani muri kumwe na joe diane nahazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze Security sometimes is a collective responsibility. The citizens themselves have to also uyu ni bashir talbar umwunganizi w'utwara leta ya borno muri nigeria iherereyemwo ishuri rya chibok ryanyurujemwo abana bagera ku ijana b'abigeme b'abakobwa b'abigeme hari imyaka ine iraheze ahagira ati dukwiye gushira inguvu hamwe twese tugatuza abo bose bariko baradutwara abakobwa bacu turabigaruka ko handi hato murabihagufi y'amaradiyo yanyu ariko mbanze ndabwire muri make ko umurwi w'abahinga b'ishamwe mpuzamakungu rijeje kubuza ikoreshwa ry'ibigwanisho vy'ubumara uyase mu mfunyapfunyo y'igifaransa vyitezwe ko umwanya n'umwanya bashika muri siriya gutohoza ku bitero vy'ubumara vyakozwe mu gisagara ca duma muri siriya nyene bigahitana abagera kuri mirongo ine abandi amajana bagakomereka hagati aho leta ya siriya yamirira kure ko itigeze ikoresha ibirwanisho vy'ubumara ku gisagara ca duma ni mu gihe hari amakuru yo kwizera avuga kumara bwitwa clor na satan bwakoreshejwe muri ico gitero Nikki Haley ambasaderi wa leta z'ubumwe za Amerika muri ONU yanagabishije perezida wa Syria Bashir al-Assad ko mu gihe yohirahira akagaba ikindi gitero akoresheje ivyuka vy'ubumara Amerika na basomambike bayo bazoca bakora ibindi bitero vya misile Haley yabwiye televiziyo y'abanyamerika Fox News ati nduguruye twamugina nimba Assad ataco yabonye ku munsi wa gatandatu igihe twebwe Amerika ubufaransa n'ubwongereza twakora ibitero vya misile biherugwa mu ijana na gatanu ku bibanza bitatu bibitsemo ivyuka vy'ubumara assad azokwibonera ko mu misi iri imbere abimukira barenga amajana abiri b'abanyafurika bari bafungiwe mu ibohero ryo mu bumanuko bwa israeli bararekuwe kuno wa mungu ni nyuma y'ingingo ya sentare nkuru y'ico gihugu ivyo vyatangajwe n'ibiro bikurikirana uruja n'uruza rw'abantu abategetsi ba israeli bari bimuriye mu ibohero rya saharonim abimukira bari mu kigo ci hotol bari bacungerewe n'ivy'agategekanyo kuko bari banse kuva muri israeli sentare y'ico gihugu yari yategetse ko barekurwa mu gihe ata amasezerano azoba arashikwa ko hagati ya Israeli n'ibindi bihugu vyiteguye kuzobakira inyuma y'aho abajeje umutekano muri somaliya bafatiye miliyoni zigera ku cumi z'amadolari zari mu ndege yo muri emira zunze ubumwe z'abarabu ku kibuga c'indege mugadisho ico gihugu caciye gihagarika ibikorwa vyo kumenyereza abasirikare ba somaliya cari catanguye mwaka wa bibiri na cumi na kane igihugu ca emira zunze ubumwe z'abarabu cavuze ko izo miliyoni zaba abacumi z'amadolari y'abanyamerika yari imishahara y'abasirikare baharugwa mu bihumbi bibiri n'amajana ane n'indwi ba somaliya hamwe no gukoresha mu bigo bitatu abasirikare bimenyerezamwo indege yarimwo isakoshi irimwo ayo mafaranga yacitse ku kibuga c'indege ca mogadisho ku itariki ya munani y'ukwezi kwa kane radiyo ijwi ya amerika murayumva kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice biri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu ni ku rubuga rwa interinete kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no ku rubuga rwa facebook adresi yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabaha ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika ikiganiro cacu no munsi tugihere muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo tubabwira ivy'insanganya yabereye mu gisagara ca uvira igahitana batanu ikongera igakomeretsa abandi batanu nyene iyo sanganya yari yo mu modoka yo mu bwoko bwa fuso menyesha amakuru y'ijwi rya amerika uvira vedaste ngabo aradufitiye ibindi kwino nkuru aba bahitanwe n'impanuka yabaye y'imodokari ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu ahitwa nyamurindi hagati yo kuri kiriba na runingu uko ari batanu ni abacuruzi bari bavuye mu isoko ryo muri sange kurangurira ijumba berekeza mu mujyi wa uvira maharo barone nawe yari mu bagenzi bari muri iyo modokari yakoze impanuka avuga yuko umuvuduko w'imodoka no kubura fure aribyo byabaye intandaro y'iyo mpanuka yahitanye ubuzima bw'abantu batanu n'abandi batanu barakomereka barimo na shoferi w'imodoka aise gari limwangika hivi wamwangia nyamu nyingi hakuna hata mwana alokoka
Bwana mimi mkabine pembeni ya dereva kaona dereva aha agira ati nanjye nari mu modokari imbere nari kumwe na shoferi mbona abuze fure umuvuduko uba mwinshi imodokari itangira kumena abantu mu musozi imirambo ikomeza kwiyongera ariko ngewe nagize amahirwe imana iramfasha ngewe n'umupolisi twari twahaye lifuti ndetse n'umugore wari ufite umwana usibye ko umwana yakomeretse ariko bari hejuru y'imodokari nibo bapfuye cyane lakini mtoto aliumia ndio hivyo wengine walikuwa karusore wengi wamekufa byamungu bashombe umukozi mu bitaro bikuru bya uvira ushinzwe kwakira abagwayi ubwo radiyo ijwi rya amerika yageraga kuri ibyo bitaro bya uvira ahari kuvurirwa abakomerekeye muri iyo mpanuka uyu mugabo yavuze yuko bakiriye abantu batanu barimo bakomeretse cyane mu mitwe amaguru ndetse bakaba bakiriye n'imirambo y'abagore batanu bahitanwe n'iyo mpanuka y'imodokari abaturage batuye mu mujyi wa uvira bavuga yuko impamvu nyamukuru itera impanuka zimaze iminsi zibera muri aka karere ka uvira na fizi ziterwa n'uko imodokari z'amafuso zitwara imizigo hanyuma zigashira hejuru abagenzi izindi nazo zikajya mu ibarabara zishaje izi mpanuka ziterwa no gupakira cyane ba- usanga bicaza abantu ku mifuka y'amakara ku magazi y'amafanta bapa- bapakiza imizigo irenze imodokari ba- ba- bakongera bagashyiraho abantu hejuru ugasanga cyane cyane n'umuvuduko w'abashoferi ibarabara ryarapfuye ibintu bigaha- ukagenda bi- bihari bikaba umwanya n'umwanya umwanya n'umwanya umwanya n'umwanya ikindi imodokari zirashaje cyane usanga imodokari zarashize inyuma aho kujya nta ntebe bapakiza umuntu bapakiza umuntu hejuru y'imizigo kubera imodokari gusaza vedatse ngabo ku bw'ijwi rya amerika ibuvira wo mu ntara ya kivu y'amajyepfo vedaste ngabo arakoze mu kanya duca dutandukira amakuru avugwa mu ntara zitandukanye zigize igihugu c'u Burundi ariko imbere yuko tuja mu ntara twabwira ko ima, imyaka ine irumanye neza abakobwa ba Chibok muri Nigeria banyurujwe na Boko Haram abashoboye kwibohoza basaba leta kugira ibishoboka vyose kugira ngo bagenzi babo bataramenyekana neza aho bari nabo barokogwe inkuru y'ijwi rya Amerika ngaha Washington DC murayumva mu ijwi rya mugenzi wacu wa Arusha Pierre Claver niyo nkuru kuva banyuruje umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane bamwe mu bana b'abakobwa b'icibok muri nigeria barashoboye kuyanyaga barava mu byara by'intagondwa za boko haram abandi nabo bararekuwe biciye mu biganiro yamara bagera ku ijana na cumi na babiri bobo n'ubu ntawuzi irengero ryabo dorcas akana k'agakobwa ka esita yakubu kari muri abo Even our baby is not back, but you know, we have a lot of players that are back now.
ati naho iwacu ataragaruka murazi ko hari abatari bake bagarutse turabishima Esther yamye ari nk'umuvugizi w'ababyeyi bahaburiye abana ariko kuri uyu mwaka ugira kane uwiwe ataragaruka bisa n'uko atacagifise abwira leta ya nigeria inyuruzwa ry'utwana tw'udukobwa tw'icibok niryo rikomeye rimaze gukorwa na boko haram ni icerekana ubukari bw'injyane zimaze imyaka icenda kuri uyu wa gatanu igisata c'abana c'ishamwe mpuzamakungu oni carashize ahabona urwandiko rwerekana ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu boko haramu imaze kunyuruza abana barenga igihumbi bafise imyaka yo ku ntebe y'ishure unicef ivuga ko abarimu barenga ibihumbi bibiri bamaze kwicwa amashuri arenga igihumbi n'amajana ane nayo arasambugwa unicef ivuga ko hasigaye ibibanza bike cane bitekanye ku bana mu buraruko inyuruzwa ry'abandi bana b'abakobwa barenga ijana mu kwezi kwa kabiri guheze ku rindi shuri dapci rya leta riri mu buraruko bushira ubuseruko ryaje rihinyuza ivyo leta ya nigeria yari yavuze ko umugwi wa boko haram watsinzwe ishami mpuzamakungu Amnesty International ryemeje ko iryo nyuruzwa riheruka risa n'iryabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ku ishuri rya Chibok ikindi iryo shyirahamwe rivuga ni uko inzego z'umutekano zafashe minenegwe amakuru zari zahawe kuri icyo gitero giheruka ijwi ry'amerika ryaganiriye na samira dawud wo mu biro bya amnesty international bishinzwe igisata cya afurika y'uburengero no hagati This, this will never end. The Nigerian government seems not to ati ibyo ntibizopfa biheze leta ya nigeria nta kigwa yakuye ku byabaye muri kahise kandi nta n'ingingo n'imwe yigeze ifatwa mu ntumbero yo gukinga kugira ku kabini kazosubire nimba biheruka gusubira kuba inyuma y'imyaka ine byerekana ko leta yiciye amatwi ariko naho biri uko leta ibyamirira kure umukuru w'igihugu muhammadu buhari ntasiba kwishimira utwigoro twa leta yiwe mu kugarukana bamwe mu bana b'abakobwa b'icibok ikindi ni uko abana b'abakobwa bose b'idapci bagarukanywe inyuma y'ukwezi kumwe gusa banyorojwe yamara inzira byaciyemwo ntiziratomoka neza Bashir Tarbar umwunganizi w'utwara leta ya Borno iherereyemo ishuri rya Chibok yamenyesheje ko abanyagihugu bakwiye kureka kunegura leta ahubwo bagakorana nayo muri ico gikorwa At the initial stage when the girls were adopted, it was the effort of the Borno state government ati mu ntanga igihe abo banyeshuri banyuruzwa utwigoro twa leta ya Borno ntitwavuzwe ko rumwe urabona ko rimwe na rimwe umutekano ari igikorwa ca bose n'abanyagihugu ubwabo babwirizwa kwitanga mu gucungera umutekano w'aho baba ku banyagihugu b'icibok leta yarananiwe n'ishure abo bana bahora biga ko ntirirasubira kugurura abanyeshuri bigira ahandi mu mashuri mato mato allen manase avuka muri ako gace mbere afise n'umwishwa wiwe ari mu banyurujwe yiteze kuzovuga ico kibazo mu nama nshingamateka ya nigeria ubu ari mu bazokwitoza Government actions must translate into touching directly the lives of the people, not just uh, uh, you know talking we are.
ati ibikorwa bya leta bibwirizwa gushikira ubuzima bw'abanyagihugu atari mu mvugo gusa Eh, mama ngo turiko turakora ibishoboka byose umunsi ku wundi ariko ntihagire ikintu gifatika gishikwako manase yiteze kuzoja ku murwa mukuru abuja mu bikorwa byo kwibuka abana babo inyuma y'imyaka ine banyurujwe no mu yindi mihingo y'isi ibirori nk'ivyo bidategekanijwe ariko ababiteguye bavuga ko abantu bashobora kuba bake yamara kuri bo nta gisivya
arakoze Pierre Claver niyo nkuru mwumvise ariko aratubwira iby'abakobwa ba Chibok haheze imyaka ine banyurujwe nuko rero ubu naho dutandukire hayavugwa mu ntara tuyahereye muri komuni ya Rango y'i- komu- i- muri komuni ya Rango y'i- y'intara ya Kayanza ni mu gihugu c'u Burundi abanyagihugu bo muri iyo commune basaba kuronswa isoko bavuga ko kamwe bafise katubakiwe ivyo bigatuma muri kino gihe c'iso- c'imvura abadandaza bashobora kuremurura ivyo bari bashoye batabidandaje kukuraho bavyandira menyesha amakuru y'ijwi rya Amerika Diane Ndonse yanyarukiye mu kuya- mu Kayanza kuturabira uko vyifashe
aha ni ku isoko ya gitanga iri muri komine rango mu ntara ya kayanza iri mu buraruko bw'igihugu isoko ishokamwo ibifungurwa ivyambagwa ibitungwa hamwe n'ibindi vyankenerwa ku bantu ibi bidandazwa vyinshi vyanzwe hasi kubera ko isoko itubakiye hari abiyungunganije barubaka uturambi kugira ntibande hasi uyu mutamakazi ariko adandaza amavoka ndabona wewe atashoboye kubaka akarambi yambu mahoro we washoye yego ndiko ndagurisha mugo nta mahera ariho none ko ko wandiye hasi none ko ata meza dufise mukayubaka simbona hari ikibanza barariyo twoshobora batatugiriye abo bandi simbona biyubakiye eh abo batanga amahera barubakishije natwe we ngaho biduha twokubakisha bakatugira agatanda agatanda aricyo kokungura oya nico kimwe mugo aha hasi mu mvura niho bitugora kubera imvura ici hajamwa ivu nyene none imvura iguye icu bigenza gute tuja tufuka tugasha nkaho hatabaho
nawe ugaca uja canja kugama aho aho aho wapimira imvura isa n'ihise ariko ibidandazwa bimwe bimwe ntibisubira kudandazwa ku kubura aho byandwa kubera ko hasi huzuye ibishanga aha twovuga nk'uburo amasaka hamwe n'ifu uyu mudandaza duhuye ariko ava mu isoko ibyo ni byo muremuranye ibi nibyo turemuranye n'ibiki mwari mwashoboye bwarubura bura nabwo ntashobora kuresa ikirepe mu mu mazi rero wagiye bukuremereye n'ubu utashe bukuremereye ntashe bundemereye nyine turi ko turadandaza imvura ihise ntidusubira kudandaza kubera yajya amazi acatega ucuremura ariko isoko yubakiye imvura ihise ubandanya imvura iba, isoko iba yubakiye imvura ihise ubandanya udandaza ibidandaza byawe ariko ugenda urabirya soko ni mu kiyaya imvura ihise amazi aratega cane ucuremura ugaca utaha amakuru dukura muri rango avuga ko iyi soko imaze imyaka hafi mirongo ine idandarizwamwo itubakiye isoko bivugwa ko ifasha amakomine nka kiganda bukeye na mbuye yo mu ntara ya muramvya iha n'urubibe n'intara ya kayanza abanyagihugu bavuga ko ahanini ifasha cyane cyane ababa muri komine mbuye kuko iri ku rubibe rw'iyo komine hamwe na komine rango uyu munyagihugu atubwira ko ibafasha cyane kuko komine rango ifite ibyimburwa byinshi turabona muntu uzaya muri rango twe n'ukuri tutariko turahisha harava ibintu byinshi byerekeye iby'intuzi by'ibifungugu nko mu bihe by'ici bagafata bagatera nk'intuza nk'imbuto ku ntuza ku micamu bakemera bakitanga bakazivomera mu gihe ziriko zirera ngaho mu isoko ziboneka ku bwinshi bigashika nabo ngaho mu ntuze muri komine mbuye za bukeye za rutegama bakaza n'amakinga imiduga ibibuga ibintu nyene vy'ivyuma bakaza kuyora ibintu ngaho muntu uza mw'isoko kubera biba biriko biboneka ku bwinshi ku bw'ivyo abanyagihugu basaba ko iyi soko yokubakirwa mu buryo bwa kijambere urumva barakwiye guca nyene nabo nyene bakaraba ico badufasha kugira iyo soko bayubakire kuraza abantu ntidushobora ivyimburwa bimwe ari abantu bashobora ivyimburwa bitinya imvura dushobora kwanda ahantu hamaze kujoba burya nibiza mu bintu vyinshi kandi biva muri komine rango abantu bazi no baba bava mu bukeye canke bava za muramvya baza gusumira ngaho mu gitanga nico gituma abantu benshi bahirukira hari ibintu byinshi baza kuhagurira muri iyi komine ngo hava indya nyinshi uyu mudandaza abona ko hamwe komine mbuye yo kubaka isoko byo iteza imbere mu by'ubutunzi ikintu nyamukuru komine mbuye ni turondera ikibanza cyiza turema isoko ngaha natwe tukuremo isoko ngaha kandi ahantu heza dushobore natwe kugira kwiteza imbere duteze imbere na komine twebwe abanyagihugu iyo tubonye aha muri mbuye ata soko dufise tubandanya twigira muri rango ngaha ariko komine mbuye mu gihe twereka ikibanza cyiza ngaha aha twe tuzobandanya muri komine mbuye natwe twiteza imbere amakuru dukura muri komine rango ni uko isoko ya gitanga ishobora kuba iri mu masoko yinjiza amafaranga menshi muri komine ayo dukura muri komine mbuye nayo ni uko hari umugambi wo kubaka isoko muri iyo komine ariko ijwi rya amerika ntiryashoboye kuronka indongozi z'ayo makomine kugira ngo batange umuco mu ntara ya kayanza diane ndonse ijwi rya amerika
Diane Ndonse arakoze tukivuga ivyo kwiyungunganya n'ubudandaji mu Rwanda naho bamwe muri ba rwiyemeza mirimo bagiriza akarere ka Rubavu kubasaba ikiguzi kugira ngo bishure inkuru tubaza umenyesha makuru wacu mu Rubavu Claude Ganza Munyamagana
ikibazo kiri mu karere ka rubavu rero ni ibibazo byinshi ntabwo wabibara ngo uzakora urutondo bivemo n'ikayashira wakwandika igashira n'umwe muri ba rwiyemezamirimo ukorera mu karere ka rubavu avuga ku ruhuri rw'ibibazo bahura nabyo mu kubahiriza amasezerano y'amasoko baba baratsindiye biciye mu ipiganwa avuga ko bitoroshye na gato kurangiza isoko neza mu gihe uba usabwa kugabana amafaranga na bamwe mu bakozi b'akarere cyane cyane abafite aho bahurira no kwishyurwa kwa rwiyemezamirimo mu karere ka rubavu iyo ufite nk'isoko bisaba kugira ngo bajye bagutumizaho kugira ngo uzane ibintu iyo umuntu urabigutuma adafitemo inyungu ntabwo abikora kandi noneho wabona udufaranga bagahera ku muntu nk'uwa mbere ugasanga ko nawe uraye kugusaba amafaranga kugeza hejuru ku rwego hejuru umuntu urakanda buto kugira ngo gasohoke ugasanga noneho wari ibihumbi ijana uriyemo nk'ibihumbi icumi ukaburamo za sora urya soko ukaba ushoboye kurikora niyo mpamvu amasoko menshi usanga yarananiranye uwo barihaye ngo arikore akarihagarikira hagati kuko yabuze ubushobozi bwo kurikora cyangwa amafaranga yariwe agasha byakubayeho nawe njyewe hari ibyo mfite ariko iyo urebye usanga nk'umwaka ugiye gushira nta kintu rimariye kandi nararitsindiye narishemo n'amafaranga utayatanze we ntiyishyurwa ari nabyo bituma bamwe bananirwa guhemba abakozi bakoresheje bagahindukira bakabarega ku karere kandi ariko nyirabayazana nk'ubuyobozi bwa viziyo jeunesse nouvelle ikipe y'umupira w'amaguru iri mu cyiciro cya kabiri mu rwanda nabwo bushinja akarere ka rubavu kuyambura miliyoni zigera kuri cumi n'ebyiri z'amafaranga y'u rwanda mu masezerano yashyizweho umukono ku itariki makumyabiri z'ukwezi kwa cumi na kumwe bibiri na cumi na gatanu ijwi rya amerika rifitiye kopi avuga ko ekipe ya etenseri imaze kubiganiraho n'ubuyobozi bw'akarere nk'umuterankunga wayo wihariye igiranye amasezerano na Vision Jeunesse Nouvelle ikajya iha Etincelle abakinnyi bose yifuza Etincelle yagombaga guha Vision Jeunesse Nouvelle miliyoni enye mu ntangiriro za buri mwaka w'amarushanwa y'umupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu byumvikana ko yagombaga gutangwa n'akarere ka Rubavu aya masezerano asinyweho na ba perezida b'amakipe yombi ndetse n'uwari umuyobozi w'akarere ka Rubavu Sinamenye Jeremy waje kwegura ku buyobozi bw'akarere mu mwaka ushize Frere Gabriel Lozo perezida wa Vision Jeunesse Nouvelle avuga ko akarere kabateje igihombo gikomeye kubwo kutubahiriza amasezerano bagiranye Dans l'année 2016-2017, ils ont pris quatre joueurs. Ils nous ont donné un million seulement.
mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu bibiri na cumi na karindwi twabahaye abakinnyi bane batugomba miliyoni cumi n'ebyiri ariko bamaze kuduha miliyoni imwe gusa kuva twasinye aya masezerano muri uno mwaka nabwo twabahaye umukinnyi ariko ntibatwishyuye ntekereza ko etenseri ihabwa amafaranga menshi n'akarere nubwo ntayazi umubare ariko twe nta na make baduha no ku bakinnyi twirereye kandi mu buryo duteguramo abakinnyi nta wundi muterankunga dufite Or, euh, nous travaillons, on n'a pas d'autres sponsors.
icyakora perezida w'inama njyanama y'akarere ka rubavu bwana lambert dushimimana avuga ko atahamya amakuru y'uko ba rwiyemezamirimo basabwa amafaranga mu buryo bufifitse ngo bakunde bishyurwe ariko ko bibaye bibaho cyaba ari icyaha gikwiye kujyanwa mu butabera icyo sina- sinahamya ko hari ibyo kuko nge nigeze kubonana nabo icyo kibazo ntibakimbwiye ariko gihari cyaba ari ikibazo gikomeye kandi icyo ngicyo ni ikibazo kigomba kujya no muri polisi ni ukuvuga ngo niba ari rwiyemezamirimo afite ibyo agomba gukora akagomba kugabana n'umukozi w'akarere ayo mafaranga cyaba ari ikibazo gikomeye simpamya ko ari byo ariko kiramutse kibaye ari cyo cyaba ari ikibazo gikomeye tugomba gushyikiriza polisi ahubwo ubuyobozi bw'intara y'uburengerazuba bwo buvuga ko bwahagurukiye uturere tutishyura ba rwiyemezamirimo baba barangije neza akazi bapiganiye kandi ko butazihanganira ahagaragara imikorere mibi nk'iyo bwana alphonse munyantwari niwe guverineri w'intara ku bijyanye n'ikibazo cya ba rwiyemezamirimo niba yarakoze akazi akakarangiza kubera ko ntabwo twazabyihanganira iyo ni serivisi mbi kuko niba umuntu yakukoreye akazi ukajya kureba ukemera yuko ibyo yagombaga kugukorera yabigukoreye uko mwabisezeranye kandi ukaba ufite amafaranga yo kumwishyura kutamwishyura ubwo ngubwo twashakiramo ruswa twashakiramo serivisi mbi twashakiramo ibintu bitari byiza ko umuntu warashimye akazi yagukoreye ukaba ufite amafaranga yo kumwishyura nta mpamvu n'imwe yasobanuka yo kutamwishyura turumva rero turaza kubihagurukira dukurikirane ariko abakozi bakoraga batya nabo babihanirwa ko nkuko nari mbivuze kuba washimye akazi yagukoreye ufite amafaranga yo kumwishyura ntumwishyure ubwo nakekeramo ruswa nakekeramo ubunebwe nakekeramo serivisi mbi ibyo umuntu yakekamo byose byaba ari ibintu bibi gusa abikorera bo mu karere ka rubavu bakunze gutunga agato k'akarere mu bihe bitandukanye ba rwiyemezamirimo hari aho bagiye bifata ntibapiganira amasoko atangwa n'akarere bavuga ko gafite amanota mabi mu bijyanye no kwishyura ba rwiyemezamirimo bitewe n'imikorere mibi y'abagize akanama gashinzwe amasoko mu karere ni ibibazo kandi bigaragara no mu tundi turere tumwe na tumwe hirya no hino mu gihugu aho usanga abaturage barira ko bambuwe na ba rwiyemezamirimo babakoresheje ntibabishyure kuko nabo uturere twabahaye amasoko tutabishyuye claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dusubire mu rwanda aho ico gihugu kivuga ko gikomeje kwegeranya ibikenewe kugira ngo mu kwezi kwa kabiri mu mwaka uza wa bibiri na cumi n'icenda kigali itange dosiye ya nyuma ku bibanza vy'ingenzi n'inzibutso ico gihugu cifuza gusa- gusabira kuja mu murage w'isi yose inkuru twategura n'umumenyeshamakuru wacu mu rwanda asumta kaboyi hashize imyaka itandatu u rwanda rushyikirije ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bumenyi uburezi umuco n'ikoranabuhanga inyandiko isaba ko inzibutso enye za jenoside zakwandikwa ku rutonde rw'agateganyo rw'umurage w'isi izi nzibutso harimo urwa kigali ruri ku gisozi urwa nyamata ruri mu karere ka bugesera urwa bisesero ruri mu karere ka karongi mu burengerazuba bw'u rwanda ndetse n'urwa murambi ruri mu karere ka nyamagabe mu ntara y'amajyepfo unesco yemeye ko izi nzibutso zashyirwa ku rutonde rw'agateganyo mu kwezi kwa cyenda k'umwaka wa bibiri na cumi na kabiri uyu muryango usaba u rwanda kugaragaza ko izi nzibutso koko zisobanura ukuri ku bizivugwaho kuba aho zubatse imbibi zazo zigaragara kandi nta bindi bikorwa bishobora kuzibangamira bihari no kugaragaza amakarita yazo umuyobozi wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside bizimana jean damascene avuga ko mu gihe izi nzibutso zizaba zanditswe hari byinshi u rwanda ruzungukiramo izi nzibutso niziramuka zandikishije umurage w'isi bizafasha ko amateka y'izi nzibutso ashyirwa mu mfashanyigisho inesco itanga ku isi yose azashyirwa mu mfashanyigisho z'amashuri bishobore kuzajya muri za porogaramu sikorere z'amateka mu bihugu bigishe muri za univerisite muri kaminuza n'ahandi byigishwe nk'isomo ry'amateka noneho icya kabiri rero ni no kudufasha guhangana n'abapfobya n'abahakana n'indi ntambwe tuzaba duteye kuko inzibutso jenoside yamaze kwemezwa ku rwego rw'isi inzibutso nazo ntizishobora kwakirwa nka dosiye icungwa n'isi bizadufasha gucunga neza izi nzibutso gucunga neza ibimenyetso bihari dushobore no kuba twahabwa impu impuguke ku ngengo y'imari ya unesco umuyobozi mukuru wa cnlg yemeza ko hari imbogamizi zishobora kuzakoma mu nkokora iyi dosiye ndetse no gutangira kwitegura guhangana nazo hakiri kare abapfobya jenoside ntibifuza ko amateka ya jenoside yakorewe abatutsi amenyekana uko ari ntibanifuza ko n'ibimenyetso byayo bigaragara birumvikana ko nimubona hari abatangiye gusakuza no kwandika ni, ni ikibazo tugomba kumenya ko gihari tukanahangana nacyo nk'uko n'ibindi byose duhangana nacyo mbega muri make ab'ingengabitekerezo za jenoside ntibazabura no kujya ku mbuga cyangwa ahandi bavangira iyi dosiye mu igenzurwa rikorwa na unesco mbere yo kwemera iyandikwa ry'izi nzibutso hari ubwo babaza abaturiye izi nzibutso icyo zizabamarira ikizamini cyahawe inzego z'ibanze kujya gusobanurira abaturage uyu mushinga bakawugira uwabo abayobozi b'inzego z'ibanze baribaza inyungu abaturage bazabona muri uyu mushinga uyu ni meya w'akarere ka nyanza erasime ntazinda ikibazo mfite ni ikijyana n'inyungu bijyana na mobilizasiyo y'abaturage baturiye ziriya nzibutso cyane ko ku rwego rw'igihugu inyungu iyandikishwa ry'izi nzibutso zirumvikana ziragaragara kandi nta n'ubwo umuntu yazidutaho ariko niba hazabaho muri porosesisi yo kwandikisha niba hazabaho no kwimpurika abaturage bahaturiye nibaza ko hari abaturage kugira ngo babyumve babyiyumvemo bishobora kuzasaba wenda ko bagira n'inyungu direkiti umuyobozi wa cnlg yavuze ko nta nyungu ifatika abaturage bazabona mu buryo bwihuse ngo keretse umunsi izi nzibutso zizaba zarangije kwandikwa tubuze inyungu mu rwego rw'amafaranga ho ntayo ubu ku nzibutso tugerageza duhereye nka gisozi niyo dukoreramo nka esiperimantasiyo kuhashyira ibintu bigurishwa bivuze ko uwo nawe ni umushinga tuzakomeza tuzahashyira nka kontwari ku buryo nk'abaturage niba bakora ibiseke hari za koperative zikora ibiseke zidoda made in rwanda babe bafite kontwari bashyiraho ngaho noneho abaje gusura bakaba babona n'umwanya wo kugira ibintu bagura ubu ntikigaragara ariko muri ya poroje ndende dufite ya plan de gestion de conservation icyo kirimo mu nzibutso enye zisabirwa kwinjira mu murage w'isi harimo urwa gisozi riri mu mujyi wa kigali akarere ka gasabo ni rwo runini mu gihugu rushingwamo abasaga ibihumbi magana mirongo itanu bavanywe hirya no hino mu mujyi wa kigali no mu nkengero zawo urwibutso rwa kabiri ni urwa murambi rwubatse mu karere ka nyamagabe mu ntara y'amajyepfo rurimo abasaga ibihumbi mirongo itanu urwibutso rwa nyamata ruri mu cyahoze ari kiliziya ya nyamata rukinguwemo abasaga ibihumbi mirongo ine na bitanu hakaza n'urwibutso rwa bisesero rwubatse mu karere ka karongi narwo rukinguwemo imibiri igera ku bihumbi mirongo itanu asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali asumtakabo yarakenuye nino kuri we duce dusozerera ikiganiro cacu cuno munsi ariko yamara imbere yuko duhana gahindukira nobibutsa ko umurwi w'abahinga b'ishami mpuzamakungu rijeje kubuza ikoreshwa ry'ibigwanisho vy'ubumara oyase mu mpfunyapfunyo y'igifaransa vyitezwe ko umwanya n'umwanya ushika muri siriya ngo utoza ku bitero vy'ubumara vyakozwe mu gisagara ca duma bigahitana abagera kuri mirongo ine abandi amajana bagakomereka hagati aho leta ya siriya yamirira kure ko itigeze ikoresha ivyo bigwanisho vy'ubumara ku gisagara ca duma ni mu gihe hari amakuru yo kwizera avuga ko ubumara bwitwa clor na satan bwakoreshejwe muri ico gitero niki hele ambasador wa leta z'ubumwe za amerika muri onu we yagabishije perezida wa siriya bashar al assad ko mu gihe yohirahira akagaba ikindi gitero akoresheje vyuka vy'ubumara amerika n'abasomambike bayo harimo ubwongereza n'ubufaransa bazoca bakora ibindi bitero vya misile muri ico gihugu gihugu hele yabwiye televiziyo y'abanyamerika fox news ati ndugure twamugina nimba asad ataco yabonye ku munsi wa gatandatu gihe twatera siriya ni narindire tu, em, tuzosubira kurungika za misila zindi nuko nshuti bakunzi nino ngaha duce dusozerera mwakoze mwe mwariko muratwumviriza diane nahazwe fatikanije na makbili ya bero na enjeniyeri twari kumwe muhinga bw'ivyuma twempi tubipfurize indwi nziza